Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota Nuura Hudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama Rabbii guddaatiin har'as nagayaa walitti dachaanii jirra.
Dargaggoota heddurraa fuudhaa fi heerumni booda'aanuun inuu bultiin jaaramtu xiqqaatuun akka addunyaatti aadaa tahaa dhufte. Faallaa kanaa ammoo badiin bakkayyuu mul'atti.
Dhugaadha. Biyyoota Islaamaa hedduu keessatti wanni dargaggoota jaaramuu irraa fageesse hojii dhabdummaadha. Dargaggoonni hedduun dandeettii gaa'ilaa akka hin qabne hiyyummaan isaan danquu himatan.
Biyyoota Islaaman ta'een keessattuu dargaggoota biyyoota dhihaa wanni bultii jaarurraa isaan fageesse ammoo hubannoo gaarii dhabuudha. Ilaalchi fuudhaa fi heerumaaf qaban guutumatti isaan keessaa badee jira jechuu dandeenya. Maatii horachuun madda dhiphinaa bakka miidhamni itti gaggeeffamu ja'anii yaadan. Miira qaban alatti fixan. Jaalalti qaban bultiitti isaan hin geessitu. Ilmaan guddisuuf qophii miti. Itti gaafatama bultii jaaruu boodaan dhufu hin barbaadan. Qabeenya bultiif baasan akka waan qisaasanitti fudhatan.
Biyyoota dhihaa keessatti bultii jaaruun laaftuu miti. Waa'ee bultii irratti dargaggoonni gorsa maatii hin qaban. Namni isaan leenjisu hin jiru. Dhaamsi maanguddoo fi deeggarsi mootummaatis kana irratti yaraadha. Kanaaf biyyoota dureeyyii jedhaman keessatti lakkoofsi uummataa xiqqaataa deemi. Haala kanaan itti fufnaan ammoo baqattootaan dhaalamuu fi eenyummaan isaaniitis dhabamuu mala.
Nuti akka musliimaatti dhimma kanarratti jabeessinee hojjetuu qabna. Rakkoo harkaanu qabduuf furmaanni tokko kana ta'uu danda'a. Amalli jaraa fokkotaan san nu seenuu hin qabu. Maatiin teenya haa bal'attu. Namni keenya haa guddatu. Fuudhaa fi heeruma irratti dargaggoota gargaaruu qabna.
Barnoota ijoollee fi ga'eessa keenya fudhatu keessa qarooma bultii jaalala fuudhaaf heerumaa galchuu qabna. Baasiin bultii gadhaabaniinis haa laaftu. Waajjira yookiin dhaabbata dhimma kanarratti hojjetu soo qabaanne gaariidha.
Karaa Rabbiin jaalatuun dargaggoonni jaaramuun fuudhaa fi heerumaan jaalala gabbisanii maatii horatuun karaa ambiyaati. Gaafa kun bade diin keenya ni laafa. Raxmanni nurraa fuudhama. Wajji jireenyi keenya ni diigama. Namummaan qabnuus ni baddi. Mee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole, harri guyyaan sha'abaana torba bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii afur akka lakkoofsa jiraatti.
Feebruaarii 27 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraan dhala diidama bara kuma lamaaf kudha shan hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana soora qalbii soora qalbii
Sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophee tafakkur ceena.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas uduudumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatuu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa.
iyyannoo jaalalaa qilleensi jaallalaa bubbisii halaala qilleensi jaallalaa bubbisii ilaala Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ani kanin jiraadhu magaalaa Finfinneeti. Intala magaalaa Shaashamannee jirtu takkaa wajjinin bultii jaaruu fedhe. Intalti tun niqaaba uffatti. Fuula isii arguun barbaada. Dhaqee ilaaluuf yeroo boqonnaa takka illee hin arganne. Namni achi jiru laalee naaf himuus waan namni naaf odeessu irraa quufuu hin dandeenye. Amma gaafiin tiyya intala tana hiriyoonnisii osoo isiin quban qabne yoo footoo kaasanii naaf ergan akka shari'aatti akkamitti ilaalama. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Maqaan kiyya Saatuqaa haa jedhama. Amma dura yeroo an biyya Arabaa jirutti eessumni kiyya namaan hin feeneef nikaha na godhe. Ani yeroo sandeen Islaamaa irraa homaa beekumsa hin qabu. Abbaan kiyyas nama deen beekuu miti. Eessumni kiyya natti bilbilee abbaan kee intalatiyya nama kanaaf kennaa nuun jedhee jira jedhee nikaha na godhe. Ani nama kana hin fedhu. Maaliif namaan hin beeyiniif na kennitan jedhee gaafadhus nama na dhaga'uu dhabe. Achi booda fuudhanii namticha kanatti na kennan. Osoomaan turiin ka'ee jalaa bade. Achirraa mata tokko turee gara biyyaa gale. Abbaa kiyyatti dhaqee yaa abbaa maaliif namaan hin beeyiniif na kennite? Maaliif dirqiin nikaha na goote jedheen? Abbaan kiyya dubbii ajaa'ibaa naaf hime. Ani waan ati haasuytu kana quba hin qabu. Ani nama tokkos bakka hin buufanne. Ofumaa fedhii isaaniitiin si kennan malee an keessa hin jiru naan jedhe. Guyyaa muraasa booda abbaan kiyya nama birootiif na kenne. Anis nama kana gammachuun qeebale. Abbaan kiyya nama kanaaf nikaaha na godhee ilmaan walirraa horree gammachuun jiraachuu jirra. Amma nikaan kiyya ka duraa sun akkamitti ilaalama? Nikaan ammaa kun hoo obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan?
Eessumnis hayyama abbaa sii malee usee nikaa godhe jechuudha.
Ee akkasuma fakkaatti yennuun isi.
San taatu hayyama abbaa malee nikaa godhuun hin taatu gaa. Tana ulamaan guyyaarraa dubbachaa oolan.
Dhugaa dhimma hukumii gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannoo biroo yoo qabaatte itti fufi.
Tole. Dhaddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee dhaddachi jaalalaa. Maqaan kiyya naatuqaa jaaja'ama. An amma dura Saudi Arabiyaan ture. Achirraa qabameetiin gara biyyaa gale. Jaartiin tiyya achi jirti. Eegaan biyyatti galee boodaas jaartii tiyya nagayumaanin dubbisaa ture. An biyyatti galee amata sadi booda xiqqoo wal dhabne. Waldhabbiin teenye jabaannaan nikaanarraa buusii naan jette. Lakki sirraan buusuun je'een. Eega suuqaadii bira dhaqee faskiifirraa godhaa naan jette. Dhiisi maallaqan qisaasanii eegana wajjin jiraachuu jibbite aniihuu karaasiif gabaabsaan je'een. Maal jechuu keeti naan jette. Si hiikeen je'een. Hayyee naan jettee telefoona kiyya bilookfirraa goote. Achi booda maalumaatu na jarjarsee jaartii tiyya hiike je'ee hedduun sheenawe. Telefoonaas itti bilbiluuf yaalii godhee dadhabe. Achirraa yeroo muraasa turtee bilooknarraa kaaftee naaf bilbilte. Akkam nagee qabdaa obboleessa kiyyaa naan jette. Lakki ana obboleessa keetii miti. Ani jaarsa keetiin je'een. Warra fatwaa gaafadhee jira. Nikaan keenya hin jiru. Maharii kiyyaa fi waanin si biraa qabu hunda naaf kennii naan jette. Anaa fi isiin biyyatti lafa takka walitti qabna. Lafa tanarratti mana waliin ijaarannee jirra. Lafa tanarraa cinaa gurguree maallaqa haa jaambee. Amma isiin waan jiru hunda gurgurii maallaqa kiyyanaaf ergii naan jechutti jirti. Maallaqa guutuun ergaaf moo cinaan ergaaf akkamiin godhuu qaba? Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan fariyaa?
Manaa fi lafa tana waliin dalaganii bitammoo mallaqa isiitiin bitame.
Tana inni dubbanne walumatti qabnaa je.
Waanuma jaarsaaf jaartee turaniif walitti qabna waan jedhe natti fakkaata. Silaawwan kana haala gaariin adda baasee ibsuu qaba. Yoo laftis mallaqa isiitiin bitamee mannis mallaqa isiitiin ijaarame qabeenyi kan isiitii mire Eesun qabeenya siiti. Iyyataan kun waan kana haala gaariin ibsuu qaba ture. Gama keessaatiin dubbisuuf yaalii goonee turre. Garuu lakkoofsi inni nu biratti galmeesse waasaap hin qabu. Nuti iyyannoo isaa akkanumatti gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti aantutti ce'e.
tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaa kiyya himuun fedhu. Ani biyya Arabaa jira. Jaarsi kiyya ammoo biyya jira. Gaafa duraa fedhii kiyya malee maatiin dirqin itti na kennan. Anis isan beeku, innis nan beeku. Gaafa nikaa hidhannu, nu lachuu warra diin irraa waa beekuu miti. Nu lameenuun salaannu. Booda irraan ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Jaarsi kiyya kun amala hamaa tokko qaba. Akka malee nama arrabsa. Anaa fi maatii kiyya guutuu arrabsa. Keessumattuu haadha tiyya akka malee arrabsa. Anas waan ani hin qabne hedduu naan jedha. Zinaa dalayda jedhee waan hin taane natti dubbata. Wallaahi an waan ati haasoytu kana keessa hin jiru. An dalagaa kiyya dalagadha. Yeroo dalagaa fixu ammoo onlaayina qura'aana qara'a. Kunoo maqaa rabbiitiin siif kakadha. Qura'aana qabadhee siif kakadha yoo jedhuun lakkii qura'aanaan hin kakatin. Qabriin naaf kakadhu. Ibidda jahannamiin naaf kakadhuu naan jedha. Maqaa rabbiitiin malee waan birootiin kakachuun dhorgaadha yoo jedhuun dubbi hamtuu san caaltu natti dubbata. Hayyee ati salaata eegale. Rabbi keetiif sujuudi yoo jedhuun ati wanti biyyaa baateef dalagachuufi malee waan birootii miti. Hijaabas hin uffatin, qura'aanas hin qara'in, usii dalagaa kee dalagadhu. Wanti biyyaa baateef hojiidha malee qura'aanaa miti naan jedha. Mee nama kana akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Qabriin abaluu na haa nyaattu lafeen abaluun ahaa waraantu je'ee kakachiisuu fedhe Ee kakuu akkasiisan fedhe.
shakkii dila kana geessu maaltu fide garuu Saniin durattuu nama hin salaanne waliin jiraachuun akkam. Tunis gaafii deebisaa barbaaddu.
ee iyyannoo tanaas mee gama abbaa murtii dabarsina Ee santu gaarii.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne tanumaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti dhaddachi har'aa goolabamee jira
Hoggaa jiin ishee abaan seene musliimoonni quraanatti deebi'anii dubbisan. Horii isaanii irraahis zakaa baasan. Akka harka qalleeyyan waa harkatanii nagaa ramadaana simataniif kana godhan. Anas ibn Maalik rabbiin irraa haa jaalatu.
ramadaanaaf leenji'uuf soomanni shacbaan murteessaadha nabiin sallallahu alaihi wasallam ji'a shacbaan kanarraa guyyoota hedduu soomana ummu caaishaan rabbi isirraa haa jaalatu akkana jette soomana sunnaa soomanuuf jiini akkaan ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam biratti jaalatamu shacbaana shacbaana soomanee achumaan ramadaanatti hidha Nabiin sallallahu alaihi wasallam ji'a ramadaanaa qofa guutuu soomanee beeka. Ji'oota hafan keessaa ammoo ji'a sha'abaan amma keessa jiru kana akkaan soomana. Ramadaana malee ji'a ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam guutuu soomane waan garre. Ammas ka akkaan keessatti soomane sha'abaan malee waan garre jette haati muumintoota Aayishaan.
kanaafuu soomana sunnaa fi cibaadaa biroottis haa jabaannu jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina
assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatum qabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin uumama rabbiin kan lakkaawameen dhumne ittiin daawwannu qabadhee isinitti deebi'eera namni hundinuu bakkuma jirtanitti farda yaadaa keessaniin na wajjin gulufuudhaaf qophaa'a imalli keenya hardha gara ardii eeshiyaanu geessa uumamni hardha wajjin daawwannu kun ardii eeshiyaa nu haa geessu malee hedduminaan ardii ameerikaa kibbaa keessatti beekama. maqaan uumama kanaa maaliyaan taappiir jedhama. Uumamni taappiir jedhamu kun sanyiilee garaagaraa afur qaba. Maawunteen taappiir, beerd taappiir, biraaziliyaan taappiirii fi maaliyaan taappiir jedhamu. Ardhaaf isa maaliyaan yookiin eeshiyaan taappiir jedhamu waliin ilaalla. Bineensi taappiir jedhamu kun biyya garaagaraatti maqaa garaagaraa qaba. Jechi taappiir jedhu afaan warra Biraaziil irraa argame. Hiikkaan isaatis furdaa jechuudha. Maqaa kanas gogaa qaama isaa furdaa irratti hundaa'anii itti moggaasan warri Indooneeshiyaa badak jedhanii waamu. Bineensa warseessa jedhamuun waan wal fakkaatuuf maqaa kanaan waamani. Taayilaanditti ammoo pisoomseet jedhama. Hiikkaan isaatis waan walitti makamim dalagame jechuu fakkaata. Akka warra Taayilaandii kanatti uumamni kun bineensota garaagaraa irraa walitti makamee dalagame. Yoo gara qoffee isaa ilaalan awwaaldigeessa fakkaata. guddinni qaama isaa immoo ka harreetti dhiyaata kottee fi eegee immoo kan roophiitiin walitti dhiyaatu qaban bineensota akka fardaa fi warseessaatiinis waan wal fakkeessu qaban kanaaf waan makamee dalagame jedhanii waamani anis waa'ee uumama kana waan kurfeeffadhe isinii qooda na faana bu'aan affeerraa kiyya. Maaliyaan yookiin Eeshiyaan taappir sanyiilee taappir kan dachee tanarra jiran keessa kan addaati. Sanyiiwwan taappir keessa kan nama sodaatuu fi saalfatuudha. Paarkiiwwan keessatti yoo taate malee daggala keessatti uumama kana arguun rakkisaadha. Uumamni kun qoffee akkaan dheeraa qaba. Qoffee isaa kanaan awwaaldigeessaan wal fakkaata. Qoffeen isaa kun hidhii isaa kan gubbaa irratti kan argamu yoo ta'u dheerachuun gabaabbachuun gara samii ol caafamuun jabaachuu fi laafuu danda'a. Qoffeen kun soorata akka barbaadetti akka sooratu isa gargaara. Qoffee kana fayyadamee soorata afaan keessa kaayachuu danda'a. Gabaabina isaatiif malee dalagaan isaa kumbii arbaatitti dhiyaata. Qotteewwan isaa kan duraa lamaan irra qubbeen afur afur qaba. Kan duubaa lamaan irraa immoo qubbeen sadi sadi qaba. Rifeensi gogaa isaatis sanyiiwwan taappir kaawwan irraa adda. Sanyiiwwan sadan rifeensa daalachaa fi magaala makaa kan qaban yoo ta'u maaliyaan taappir ammoo rifeensa adii fi gurraacha qaba. Hedduminaanis qaamni gara fuulduraa jiru gurraacha yoo ta'u walakkaan hafe ammoo adii ta'e eegeefim kotteen isaa gurraacha ofirraa qaba maaliyaan taappir uumama guddaara ulfaatinni isaa avreejiraan kiloogiraama dhibba lamaaf shantama hagam dhibba sadiif digdamaa ta'a dheerinni kottee hanga ceekuu isaa jiru seentimeetira sagaltama hagam meetira tokko tuqaa tokko ta'a dheerinni qoffee hanga eegee jiru ammoo meetira tokko tuqaa saddeeti hanga meetira lama tuqaa shaniiti guddinaa fi dheerina qaamaatiin sanyiiwwan taappir afran keessa sadarkaa lammaffaa irratti argama. Maliyaan taappir akkuma maqaa isaatti sulula Maliyaa keessatti argama. Biyyoota akka Meeymaar, Taayilaand, Maaleeshiyaa fi Indooneeshiyaa keessa faffaca'ee jiraata. Naannoon kun bosona akkaan tuuchaa fi gaarreen biqiltuuwwan garaagaraatiin guutamaniin kan uwwifameera. Akkasumas lafa waggaa guutuun rooba argatuu fi jiidhaadha. Kun ammoo soorata inni barbaaduu fi ilma namaa jalam dhokachuudhaafis isa gargaara. Maaliyaan taappir uumama halkan halkan sochoora. yeroo guyyaa boqonnaa yookiin irribaan dabarsa haa ta'u malee kanneen bosona haalaan fagoo fi gaarreen ilmi namaa dhaqqabuu hin dandeenye keessa jiraatan yeroo fedhanitti olii gadi socho'aa riskii barbaaddatu uumamni kun uumama kopha kophaa jiraatudha haa ta'u malee bakka hanqinni soorataa jirutti akka carraa walitti dhufuun soorata waliin qooddachuu malu warri paarkii keessatti ilma namaatiin kunuunsi godhamuuf garuu kophuma kophaa jiraatu maaliyaan taappir uumama saffisa jabaa qabuudha sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 48 fiiguu danda'a uumamni kun uumama muka gubbaas koruu danda'uudha dabalataanis bineensa bishaan daakuu danda'u yoo ta'u bishaan jala lixee daqiiqaa tokkoo fi walakkaaf turuu danda'a soorata gariis bishaan keessaa funaannata Uumamni kun sagalee gosa garaagaraa fayyadamuudhaan waliigala yeroo walqunnamtii wal hormaata yeroo diina argee fi yeroo ofii isaatiin wal lolu sagalee garaagaraa baasuun miira qabu ibsata. Maaliyaan taappir uumama biqiltoota sooratuudha. Sanyiiwwan biqiltoota garaagaraa soorataa jiraata. Muduraawwan garaagaraa baalaa fi qaama mukaatis ni soorata. Dabalataanis wantoota bishaan keessatti marganis funaanee soorata. Maliyaan taappir uumama kopha kophaa jiraatu ta'us yeroo walqunnamtii wal hormaata walitti dhufim waliin dabarsa. Tibba yookiin waqtii wal hormaataa tokkotti kormaan tokko dhaltuu takka waliin qofam walqunnamtii wal hormaataa raawwata. Rimeyni Maaliyaan Taappir waggaa tokko oliif tura. Yeroo tokkonis ilmoo tokkotu dhalata. Dabree dabreem aadoon takka lakkuu dhaluu ni dandeetti. Ilmooliin Maaliyaan Taappir saffisaan guddatu. Sa'a tokko keessatti dhaabbatanii olii gad deemuu danda'u. Akkasumas torbaan lama keessatti aanan haadhaatiin cinatti soorata jabaataa soorachuu jalqabu. Torbaan sadaffaa irratti ammoo bishaan keessa seenanii daakuu danda'u. Ji'a saddeetiif mucha haadha eega hodhaniin booda guufamu. ta'ullee aga waggaa tokko guutanitti haadhuma waliin turu yeroo haati ilmoo itti aanu rimaya qabattutti haadharraa fagaatanii jireenya kophaa jalqabu waggaa sadii keessatti ilmooliin haroo dhalatan hormaataaf qophii ta'u fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa soddomii jaha jiraachuu danda'a egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffate kanuma fedha rabbiitiin hanga torban walagarrutti sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu
feebruaarii jaharraa kaasee hanga har'aatti turkiyee qofa keessaa yeroo kuma saddeetii ol dacheen sossoote. Achii kaasee jiddugalaa fi kibba baha eeshiyaa, kibba awurooppaa fi kaaba afrikaa keessaa biyyoota hedduutti kirkirri lafaa mudate. Mee kirkira lafaa isniina dabree kaasee torbaan kana keessa qofa mudatan haa ilaallu. Feebruaarii 21 kibba Turkiyee fi kaaba Sooriyaatti lafti humna jaha tuqaa afuriin sossootee turte. Guyyuma kana ammaas kibba Iiraanitti lafti humna shan tuqaa tokkoon sossoote. Feebruaarii 22 kibba Lubnaanitti lafti humna afur tuqaa lamaan sossootee turte. guyyuma kana ammaas laftii humna jaha tuqaa saddeetiin taajikistaanitti sossooti. Kirkira taajikistaanitti mudate kana biiyyi Paakistaan, Uzbaakistaan, Chaayinaa, Afgaanistaanii fi Kirgistaan dhagahanii jiran. Feebruwaarii 23 Indonooziyaa kutaa Halmaahiraatti laftii humna jaha tuqaa shaniin sossootee turte. Feebruwaarii 24 kibba Turkiyee kutaa Neegdaatti laftii humna shan tuqaa sadiin sossootee turte. Guyyuma kana ammaas kaaba Jaappaan kutaa Hokkaayiidootti laftii humna jaha tuqaa tokkoon sossooti. Kirkira Taajikistaan malee kirkirri torbaan kana keessa mudate hundi lubbuu namaa hin balleessine. Kirkirri heddummaatuun mallattoo xiqqoo qiyaamaarraa takka. Sababaa badii ilma namaatiif ta'a. Humna kana dura humni dhaabbatuu danda'u hin jiru. Gara rabbii haa deebinu. Waan ijaan laallee garuu kanaan haa gorfamnu. Yaa rabbi dallansoo teetiin nun ajjeesin, adabbii teetiin nun balleessin, achii asitti nagayaa nu taasisi. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك
qaama dadhabe boqochiisuuf Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf, dararama nama hubu salphisuuf onnee laafte kakaasuuf, sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii.
soora qalbii
Akka sadarkaa addunyaatti wanni ilmi namaa hundi beekuu fi jibbu gibira yookiin taaksiidha yoo jenne soba hin ta'u. Biyyoonni addunyaarra jiran hundi sirna gibiraa kan mataa isaanii qaban. Mootummoonnis gibira uummatarraa guuraa biyya ittiin bulchan. Karaa mootummaan galii ittiin argatu keessaa tokko karaa gibiraati. Haa ta'u malee namuu gibirri mootummaadhaan guuramu kun sirrii akka hin taane dubbatan. Biyya gariitti waan silaa gibirri irraa guuramuu hin qabne irratti gibira fe'an. Biyya gariitti ammoo hamma isaa ol guddisan. Quba qabduu teenya arraatiin gibira ajaa'ibaa namoota irratti murame isaa hamma tokko isiniif dhiheessina.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabduu. Tana quba qabduu. Tana quba qabduu. Tana quba qabduu.
Gibira roobaa Ameerikaa Meerilaand. Isteetota Ameerikaa keessa jiran keessaa isteenni takka addatti baatee gibira roobaa kafalchiisaa jirti. Rooba samirraa rabbiin buuseef mootummaan kun uummatarraa maallaqa guurata. Seerri kun bara 2012 irraa kaasee dalagaarra ooluu jalqabe. Seerri ejensii eegumsa naannootiin tumame kun naannoo balfaa fi faalamarraa eeguuf jecha dalagaarra oolfame. Seerri gibiraa kun namoota dhuunfaa fi dhaabbilees ni hammata. Ta'us garuu gibirri kun dhaabbilee fi lammiilee biyyattii hundarratti dirqamaa miti. Gibira kana kafaluun warri dirqama irratti godhame namoota manni isaanii bantii akka qorqorroo qabuu fi wayita roobni roobuu kan bishaan irraa gad dhangala'u, garaajiiwwan makiinaa dhiquudhaan bishaan hedduu gad naqan, akkasumas dhaabbilee fi namoota dhuunfaa kan bishaan guddinaan fayyadaman. Hamma bishaan isaan fayyadaman irratti hundaa'uun gibirri murame kun irraa fuudhama.
Gibira maallaqaa Iswiizerlaand. Gibirri silaahuu maallaqumarraa baha kun maal ajaa'iba qaba jechuu dandeessu. Kan Iswiizerlaand kun biyyoota biroo irraa waan adda isa taasisu qaba. Baankiin Iswiizerlaand baankii saamtonni, mootummoonni, yakkamtoonnii fi namoonni eenyummaan isaanii akka beekamu hin barbaanne iddoo mallaqa isaanii itti dho'ifatanidha. Hooggantoonni biyyoota hedduu mallaqa saaman baankii kanatti dho'ifataa akka turanii fi ammas baankii kanatti akka fayyadamaa jiran irra deddeebiin himamaa jira. Akka seera baankii kanaatti icciitiin nama mallaqa achi keessa kaa'ee seeraan eeggamaadha. Kanaafuu abbaan fedhe mallaqa saamee fidus karaa seeraan alaatiin aangootti fayyadamee fidus isaan bira geenyaan icciitiin isaanii eeggama. Mallaqa eessaa akka fide isan gaafatan. Maqaaf eenyummaa isaa dho'isanii mallaqa kaayaniif. Isaan illee mallaqa kanarraa gibira guddaa irraa muratu. Seera bara 1934 baheen nama mallaqa kaayate eenyummaa isaa baasanii himuun yakka guddaa adabbii guddaa hordofsiisudha. Kanuma hordofee ammaan tana mallaqaa fi qabeenya addunyaa parsantii 27 ta'u biyya xiqqoo Awurooppaa keessatti argamtu tana keessatti argama. Tilmaama godhameen baankii Swiizerlaand keessa doolaarri tiriliyeena 32 ta'u mallaqaa fi qabeenyaan kuufamee akka jiru himama.
Gibira garaacha horii wanni addunyaa haalaan falmisiisaa jiru tokko waa'ee faalama qilleensaati. Qilleensi addunyaa kun faalamee rakkoof nu saaxilu irratti argama sababa jedhuun walgahiiwwan gurguddoon sadarkaa addunyaatti gaggeeffamaa jirti. Aara warshaalee keessaa bahu hambisuu sababa jedhuunis mootummoonni gurguddoon falmii irratti argaman. Kanuma hordofuun warri Awurooppaa qorannoo taasiseen sababa faalama qilleensaatiif horiin dhibbeentaa kudha saddeet qooda qabaa jedhame. Keessattuu iddoowwan qalma horii sadarkaa duraarratti itti gaafataman. Gaasiin garaacha horii qalamee keessaa baafamu faalama kanaaf sababaa akka ta'e mirkaneeffamee jira. Kanuma hordofuun loon Awurooppaa keessa jiran irratti gibira muruun dirqama ta'e. Haaluma kanaanis biyyoonni hedduun gibira adda addaa horii irratti muranii jiran. Biyyoota kanneen keessaa gibira qaalii mataa horii tokkorra kaayuudhaan Deenmaark sadarkaa duraa irratti argamti. Deenmaark horii tokkorratti doolaara Ameerikaa dhibba tokkoo fi kudhan yookiin birree kuma jahatti dhiyaatu kafalchiifti. Kanaafuu Deenmaark keessatti namni loon qabu mataa looniitiin waggaa waggaan doolaara dhibba tokkoo fi kudhan kafaluun isa irratti dirqama jechuudha.
Aadaa Biriiteen dhaadheessuun gibira namaa hir'isiisa. Warri Biriiteen aadaa isaanii addunyaan gahuu barbaadan. Kan jirus tursiisuudhaaf hojjechuu irratti argaman. Kanaafuu fiilmiiwwan aadaa Biriiteen dhaadheessuudhaaf hojjetaman cufti hir'ifamni taaksii ni taasifamaaf. Haa ta'u malee wanti aadaa Biriiteen mul'isu kan fiilmii san keessatti mul'ifame hundi qabxii mataa isaa qaba. Warri seeraatis waan jiruun eegama daalanii booda gibira namaaf hir'isan. Alaabaa Biriiteen mirmirsuun yookiin Biriiteen keessatti waraabuun gibira namaaf hin hir'isiisu. Qabxiiwwan biroo afur irratti eega qoratanii booda murteessan. Fakkeenyaaf waan aadaa Biriiteen qabu fiilmicha keessatti yoo mul'isan parsantii kudha jaha keessaa qabxiin kennamaaf. Haala kanaan qabxii soddomii tokko irraa madaalamee qabxii kudha jaha yoo argate gibira silaa kafaluu qaburraa parsantiin diidamii shanii ni hir'ifamaaf.
Gibira areedaa Raashiyaa. Piider the Great namni jedhamu Raashiyaa waggaa 43 bulchee ture. Namni kun jalqaba bara 1700 irraa kaasee Raashiyaa bulche. Yeroo isaa tanatti namni kun gara jabeenyaan beekama. Nama hedduu hidhee nama hedduus gate. Obboleetii isaa biyyarraa ari'e. Obboleessa isaa ammoo ni ajjeese. Waan aangoo isaatti gufuu ta'uu danda'u hunda karaarraa qulqulleesse. Gama kaaniinis biyya Raashiyaa amma jirtu ammayyoomsuu keessatti namni karaa jalqabaa saaqee isa akka ta'e dubbatama. Seerota isaa kan ajaa'ibaa keessaa inni tokko gibira areedaa uummata irratti tuuluu isaati. Namni kun yeroo tokko gara Awurooppaa lixaa imaluudhaan daawwannaa taasise. achitti dhiirota hedduu kanneen areeda ifirraa haadanii buusan arge. Kana booda gara biyya isaa deebi'ee dhiirri hundi akka areeda ifirraa haadu dirqama godhe. Namni areeda ifirraa muruu barbaanne ammoo gibira kafaluu qaba. Nagahee gibira ittiin kafalees yeroo hunda qabatee olii fi gad naanna'uu isa barbaachisa. Yoo waraqaa nagahee manatti dhiisee bahee poolisoonni qaban ammoo areeda irraa haadan yookiin mana hidhaatti darban.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu. Tana quba qabdu.
Raadiyoon Nural Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachaa jirtanii qophiileerraaf qindeeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nuuf hafee nagaya walitti dhaammachuudha.
Gama keessummeessuutiin kan isin waliin ture an Usmaan Abdulatiif.
Anis Farhiyaa Adame.
Qophii tafakkura Abdunaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Baruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Waan hanga dhumaatti obsaan nu hordofaa turtaniif fayyaa dabaa.
Hanga sagantaa itti aantuu walitti deebinutti nagaya Rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa kiraa argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة